mukomeze kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu burundi bufite umugambi wo gushyiraho amategeko hatuma urwaruka cyangwa se urubyiruko rureka kunywa itabi cyangwa ibinyobwa biboreza bisindisha
twarashyizeho amategeko nko mu rwego rw'itabi hariho itegeko ryasinywe mu mwaka wa bibiri bibiri na cumi n'umunani rizodufasha ingene twokingira abantu kunywa itabi
uwo ni muganga tade ndikumana harongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu burundi iyi ni imwe mu nkuru rero tuza kubagezaho ntimuze gucikwa tubafitiye n'izindi harimo bimwe mu byabonywe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro irdp mu rwanda ku makimbirane mashya asigaye hagaragara mu muryango nyarwanda niyerekeye urubanza rw'umunyekongo Bosco Ntaganda irahe mu Buholandi ntimucikwe rero ni mu mwanya muto mugume hafi ya radiyo yanyu urukiko mpuzamahanga rw'irahe mu Buholandi rwahamije umunyekongo Bosco Ntaganda ibyaha byose yarakurikiranyweho uko ari cumi n'umunani ibyo birimo ibyaha by'intambara cumi na bitatu n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bitanu yakoreye muri repubulika na demokarasi ya kongo imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yishimiye icyo cyemezo i Londres mu bwongereza umunyamakuru ijwi ry'amerika venuste nshimirimana bosco ntaganda yarakurikiranyweho kuba yarinjije abana mu gisirikare no kuba yarayoboye ubwicanyi ubusahuzi kimwe no gufata abagore ku ngufu byakozwe n'abasirikare be mu myaka ya bibiri na kabiri na bibiri na gatatu ibyo byaha bikaba byarakorewe mu karere ka ituri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo the chamber concludes that mr taganda bears individual criminal responsibility for the
umucamanza robert fremre wari ukikijwe na kukinoza kim na shangi hoshung yagaragarije ntaganda ko hari ibyaha yakoze ubwe cyangwa se abifatanije n'abandi urukiko rwasanje hari ibyaha bizemo uruhare rwihariye nk'umupadiri wa paruwasi ya sayo avugwa ko yirasiye ibindi byinshi ngo habayemo ubufatanyacyaha umucamanza yagarutse ku bwicanyi bwabereye mu ngwaru nzebe kobu sanje mu bitaro bya bambu ndetse n'umwana w'imyaka cyenda wazize gufatwa ku ngufu ahitwa bule umucamanza yasabye bosco ntaganda guhaguruka maze amubwira ko asanze ahamwa n'ibyaha byose uko ari cumi n'umunani yarakurikiranyweho ibyaha by'intambara ibyaha byibasira inyoko muntu gufata ku ngufu no gusahura imitungo y'abandi general bosco ntaganda ufite imyaka mirongo ine n'itandatu wari wambaye kositimu y'umukara yakurikiranye isomwa ry'urubanza ashinyirije ariko adahungabanye kandi aburana yakomeje guhakana ibyaha yaregwaga umucamanza yamubwiye ko afite uburenganzira bwo kuzana ibindi bimenyetso yumva ko byamurenganura kandi ko ashobora kujurira mu gihe cy'iminsi itarenze mirongo itatu bosco ntaganda yari yungirije umuyobozi w'ingabo z'umutwe wa fprc le force patriotique pour la liberation du congo washakaga kwigarurira akarere ka ituri mu bwoko bw'abarendu n'abanande ngo bakaba aribo bibasiwe cyane n'ubwicanyi nibutse ko bosco ntaganda yavukiye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu yinjiye mu ngabo za fpr hafite imyaka cumi n'irindwi kuva icyo gihe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yigejeje ku cyicaro cy'uhagarariye amerika mu rwanda agasaba kugezwa ku rukiko rw'irahe yari umusirikare arwanira mu mutwe wa M23 yari yaragiyemo asezeye mu ngabo za kongo bosco ntaganda batazira terminator arubatse afite umugore n'abana barindwi venuste nshimimana ijwi rya amerika londres venuste nshimimana urakoze kuri iyi nkuru dukomereze mu burundi minisiteri y'ubuzima iramenyesha ko ifite umugambi wo gushyiraho amategeko hatuma urubyiruko cyangwa se urwaruka rujijukirwa n'ibijyanye n'itabi cyangwa ibiyobyabwenge ibinyobwa bisindisha inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika rifashijwe n'abanywanyi bayo murayigezwaho n'umunyamakuru desire hatungimana uri i kigali mu rwanda abashikirije ivyigwa ku bijanye n'amategeko mpanavyaha muri urwo ruganda rwatangujwe n'urunani rw'amashirahamwe y'abaharanira amagara y'abantu basanga amategeko ahari adahasha bihagije abanywa n'abadandaza ivyo biyayuramutwe albert mbonerane ari muri urwo runani ari mu batanze iciko aya mategeko mpanabyaha cyane cyane mfatikuyeho mu bihumbi bibiri n'icyenda ryasubiyemo rikaba rishasha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bagenda bavuga yuko bisunga iryo tegeko ry'ubushiranganji bw'amagara y'abantu iryo naryo uno munsi turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iryo tegeko ry'ubushiranganji rivuga ibyerekeye ibiyayuramutwe ibibujijwe n'ibiki ni iryo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'icyenda urumva mu myaka mirongo itatu rimaze guhera iryo tegeko ridasubiwemwo ni ukuvuga uno munsi hari ibyo usanga twita ibiyayuramutwe bikoreshwa ngaha mu burundi mugabo bitabujijwe n'amategeko mugabo biriko bironona amagara y'urwaruka muganga tade ndikumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko ibiyayuramutwe bibandanya gutema bitongora mu gihugu uwarongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida aravuga bimwe muri ivyo biyayuramutwe bigisibije hariho urumogi hariho ibyo twababwiye byitwa eroyine hariho n'izindi twabwiye byinshi mwabyumvise n'izindi bita bositi ibyo rero turi ko turabigwanya dufatikanije n'ubundi bushikiranganji bwaba ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwaba ubushikiranganji bw'umutekano turafashanya mu kubigwanya cyane cyane duhagaze mu guhimiriza bene gihugu hari ibindi bifise ubumara nk'ibiyayuramutwe umushikiranganji ndikumana avuga ko bigiye kubuzwa ugwaruka nk'itabi avuga ingene bigiye gukogwa turwanye kunywa kurenza urugero yaba inzoga cyangwa yaba itabi twarashyizeho amategeko twarashyizeho amategeko nko mu rwego rw'itabi hariho itegeko ryasinywe mu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi n'umunani rizodufasha ingene twokingira abantu kunywa itabi abantu bari mu mazu bari mu modoka bari mu buzi kugira tubuze abantu kunywera itabi ahantu hagendera abantu benshi ibyo rero turi ko turabikora iryo tegeko rizodufasha hari n'irindi tegeko icyo twokwita protocole sur la vente illicite du tabac iryo tegeko ryaraciye mu nama shikiranganji bariko bararitosora kugira ngo turabe ko ryosohoka iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo abana bagabanye kugira abantu ntibanywe iryo tabi kugira barigabanye bazoriduza ibiciro bazoduza ibiciro hanyuma amaze kuduza ibiciro bagabanye n'ingene riboneka iruhande y'itabi hari ibindi leta yifuza kubuza ugwaruka rukiri ruto nk'uko umushikiranganji w'amagara y'abantu abandanya bivuga ku rwego rw'inzoga naho nyine two turashyiraho itegeko ryotuma tukingira abana bakiri bato rejene kugira ngo umujene ntaronke uruhushya rwo kugenda mu kabare cyangwa ntaronke uruhushya rwo kugenda mu ibutike ngo yake ikinyobwa uko agombye ngo bikunde iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo dukingire abana bakiri bato kunywa ibyo bintu biyayura umutwe cyane cyane kuko abajene nibo batangura kunywa duke duke amahera uko ugasanga nibo basigaye banywa ibyo bintu by'amadroge kuko basanga banyoye bakarenza urugero albert mbonerane yatanze icigwa ku bijyanye no kurandurana n'imizi ako karanda k'ibiyayura umutwe mu burundi arafise icyo asaba leta icyo tumwe twagira tuti harageze yuko leta yadufasha kugira ngo ishyireho ihindure iryo tegeko isubiremo iryo tegeko mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo ejo ari abashinzwe umutekano basanze hari umuntu ariko aradandaza ibyo biyayuramutwe bitemewe agira ati nisunzira itegeko ibi ntibyemewe hama bagafata ibihano niho umuntu azoshobora kugira ati urugamba turiho turagira ruriko ruratera imbere mugabo mu gihe iryo tegeko ry'ubushikiranganji ridahinduwe ejo ushobora gufata umuntu bavuze nk'ikintu cyitwa busiteri kiriko kirica ugwaruka ugiye muri iryo tegeko ryo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda ico kintu nta kirimwo ufashe umuntu ati ivyo uriko urakora ashobora kubwira ati none we wisunze iki kugira uze kumfata nivyo twagomba ko vyohinduka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruho nyanganda sida busaba abarundi kwima amatwi ababwira ko ibiyayuramutwe bivura ingwara abasaba gutumbera muganga nayo ku bijanye n'ibinyobwa bitemewe n'amategeko umushikiranganji w'amagara y'abantu afadikanije n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu bagiye kuzishira ku rutonde ibizofasha abajejwe umutekano kuzituza burundu
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ibiganiro bya radiyo yanyu birakomeje ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro rdp kimaze gusohora igitabo kigaragaza ubwoko bw'amakimbirane mashya hasigaye agaragara mu muryango nyarwanda rdp ivuga ko umuryango nyarwanda uhangayikishijwe n'amakimbirane akomoka ku myumvire mibi y'amategeko cyane cyane itegeko ry'izungura n'iry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore umunyamakuru ijwi rya amerika Kaboyi haduhe inkuru irambuye ibikubiye muri iki gitabo ni ibyagaragajwe mu bushakashatsi bwakozwe na rdp mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo bushakashatsi bwari bugamije gusobanura inkomoko y'amakimbirane mashya asigaye aboneka mu muryango nyarwanda ajya agera no ku bwicanyi iyo atatahuwe hakiri kare umuyobozi mukuru wa rdp bwana ndushabandi eric yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko muri aya makimbirane babonye ku isonga amenshi aturuka ku myumvire mibi y'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore abaturage bo mu murenge wa gashora mu karere ka bugesera basobanura ko ikibazo kibakomereye cyane ari icy'abagore batumva neza ihame ry'uburinganire bakaba bahohotera abo bashakanye rwose abagore muri iki gihe ntabwo bacyumva kuko bahawe nyine intebe bananirwa kuyicaraho ahubwo bayihagararaho uriya bavuze uburinganire hagira ababutwara nabi akumva yuko ubwo hagiyeho uburinganire ariwe ugiye gutegeka umugabo umugabo kubera ubwo uburinganire niwe wahukanye nta mugore ucyahukana hahukana umugabo kuko aba yanga gupfusha ubusa uburinganire abagore ubu ngubu bateye ubwoba barakubita abagabo barabirukana mu ngo umugabo agahitamo kwigendera cyane nk'ubu ngubu umuhungu wanjye yarambwiye ati umugore ngo yambwiye ngo ni amabyi uwo mugore kazana wanjye hambere yarambeshyeye ngo navuze ko nzamutemagura narumiwe narumiwe ubu ngubu byaranyobeye abagore ubundi leta yabivuze ko abagore bagwa bahawe ijambo noneho bararenze kandi uburinganire ahubwo ari ukuba umugabo n'umugore bakwiye kuzuzanya bagafashanya guteza imbere urugo rwabo bityo rimwe na rimwe n'umugabo yavuga ugasanga ntabwo bari kubyumva kimwe umugore ati buriya ni uburenganzira bwanjye ari kumbuza iyi myumvire itari yo mu buringanire yatumye hari abagore bamwe bakora ibyafatwaga nk'ikizira mu muryango aba baturage bo mu murenge wa gashora baduhaye ingero z'abagore basinda ku gasozi ndetse bagataha igicuku kinishye nziruka nabonaga nta mugore wicara hariya ngo anywe inzoga mu kabari n'umugabo we yicare hariya be ku umugore ubu aranywa akageza na saa yine z'ijoro na saa tanu abagore barahari hariho n'udafata isuka akakuva mu gitondo abyutse akajya mu kabari kugeza saa sita ntatekere abana akava mu kabari atongana n'umugabo hariho n'abagwa mu muhanda kubera inzoga nta mugore ucyahukana ahubwo birarenga umugore agafata icyumba n'umugabo agafata icyumba no mu cyaro birimo hariho n'abadahurira ku nkono umugore akitekera umugabo byamuyobera nawe akaza agafata agasapira akitekera mu cyaro rwose hari abagore nk'abo mbega batacyumva ikintu cy'urugo ngo bamutekereze bumve urugo ko yagiye kubaka urugo si abagore gusa batuma amakimbirane mu miryango yiyongera muri iki gihe kuko mu bushakashatsi bwa irdp hagaragaye n'ikibazo cy'abagabo bakifata nk'abayoboye ingo bonyine ibyo bikazana impaka mu mu gihe hari ushatse kubavuguruza ntiwamucishamo agashyi wibeshye ngo uramucishamo agashyi nuko itazamuka ku murenge bagatwara umugabo amaguru adakora hasi ba data rwose kuko ntabwo turi imiseke igoroye ariko iyo watonganaga n'umugore wawe mwabihezaga aho ngaho gukubitaho si ikintu naha intebe ariko ubu ngubu iyo umaze utese gutaha iki gihe kuko ubwo bisaba ko avuga cyane ntanavuga buhoro avuga cyane kugira ngo abanyerondo bumve rdp ivuga ko mu bushakashatsi yakoze ndetse bugasozwa no kwandika igitabo yashakaga kugaragariza abazasoma iki gitabo cyangwa se bakabona ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ko amakimbirane ari mu rwanda ubu adashingiye kuri jenoside ahubwo agenda ahindura isura dushabande eric umuyobozi wa ildp twarabyerekanye ko itegeko ry'uburinganire ryateje ibibazo byinshi cyane mu muryango kubera kutaryumva neza cyangwa se kwihutisha no kugira ngo ibintu birakorwa birahinduka mu munota umwe ikindi ni ubukene bukabije mu miryango noneho bwa bukene bukabije bukazana ikindi kintu gikomeye cy'amakimbirane mu miryango aterwa n'ikibazo cy'ubutaka ibyo rero byavuyemo amakimbirane ndetse ayo makimbirane yagiye agaragara muri mu gukubita mu kwica na divorce icyo twebwe tugiye gukora ni ukuvuga ati turagaragaza neza amakimbirane agenda ahindura isura ashingiye ku mateka ariko bitari jenoside ubwabyo gusa ahubwo bigenda bishamikira ku bindi bishya iki gitabo gikubiyemo ubushakashatsi bwa erdp kiboneka mu mujyi wa kigali muri amazone kikaba cyaratunganijwe n'inzu yo muri amerika ugishaka agatanga amadolari mirongo itanu n'icyenda ni ukuvuga asaga ibihumbi mirongo itanu mu mafaranga y'u rwanda kugira ngo akibone iyi rdp ivuga ko utashobora kubona amafaranga yo kugura iki gitabo yakwegera iki kigo kikamuha ku bushakashatsi cyasohoye kuko ibiburimo ari nabyo byashyizwe muri iki gitabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta urakoze kuri iyi nkuru radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje ishyaka fdi inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda kandi butararyemera mu mategeko yarwo ryemeza ko itariki ya kane y'ukwa karindwi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane itabaye iyo kubohora igihugu ahubwo yabaye iyo kuboha demokarasi y'abanyarwanda ikibazo ese abanyarwanda bigeze bagira demokarasi igisubizo turagihabwa na kabera fidel ni umunyamabanga mukuru wa kabiri wa fdi inkingi byari mu kiganiro muri isanga na mugenzi wacu thomas kamirindi ikibazo cya demokarasi mu rwanda njye navuga ko cyabaye agatereranzamba nk'uko mu kinyarwanda abantu bajya bakunda kuvuga ntabwo twavuga ko rwose demokarasi yigeze ibona umwanya wo gushinga imizi mu rwanda ikibazo gikomeye cyane twaheraho rwose tuvuga ko nta bwisanzure mu rwanda ko demokarasi ni ubwisanzure nicyo cya mbere ni uko kugeza uyu munsi ikibazo cy'ubuhunzi ntabwo kirabonerwa umuti urambye mu rwanda n'uyu munsi iyo urebye imibare ivuga ko u rwanda rugifite hanze impunzi zirenze ibihumbi magana abiri na mirongo itanu izo ni izizwi kandi hari benshi batazwi cyangwa ba bararongotana mu mashyamba hirya no hino cyangwa bari mu bihugu barimo bataremererwa ubuhunzi ku buryo batarabarwa nk'impunzi ariko icyo kibazo rwose n'ubu kiracyariho kugeza n'uyu munsi abantu baracyahunga ariko rero kabera mvuga rwose ko mu rwanda nguciye mu ijambo yego ariko nguciye mu ijambo leta y'u rwanda yivuga ko nta munyarwanda w'impunzi uriho ahubwo ni abanyarwanda bari mu mahanga ho mukivugaho iki ibyo navuga ko ari nko gukina n'amagambo kubera yuko nta hari abantu benshi cyane nta muntu uva mu gihugu cyangwa ajye kuba hanze abyishimiye kubera yuko abahanzi barabiririmbye kandi burya abahanzi ibintu bavuga ni ibiba biri mu muri sosiyete barimo iyo bavuga ngo nta gihugu cyaruta u rwanda baba bashaka kuvuga ko burya iwabo w'umuntu haba ari iwabo w'umuntu abantu benshi rero bajya gutura hanze y'u rwanda ntabwo bagenda kubera ko ari ikindi kibajyanye bagenda kubera yuko batabayeho neza mu gihugu bafite ibyo babuze cyane cyane nta bwisanzure bahafite nuko mu kanya rero wari uvuze uti demokarasi ni ubwisanzure mu rwego rusange ariko mwebwe muri fda inkingi demokarasi muyumva mute muyibona gute muyivuga gute ubwo wenda ndamutse nanahereye hafi ndagushimira icyo kibazo cyawe cyiza mpereye hafi n'uburyo iyi demokarasi ubwayo bisobanuwemo mu magambo y'ikigereki yavuyemo ni ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bugakorera abaturage aha rero ugiye kureba neza usanga mu rwanda nubwo nk'uko nahoze ndivuga abantu bakunda kumenya gukina n'amagambo cyangwa kwambika isura ibintu bitayifite iyo ukurikiye neza rwose ukareba cyangwa ukaganira n'abantu twebwe nubwo turi kure y'igihugu ariko tuganira n'abantu benshi bari mu gihugu abantu nta bwisanzure bafite ubutegetsi ntibabwibonamo n'iryo jambo nakoresha kandi rikwiye koko ntabwo rero ubutegetsi abanyarwanda batibonamo buba ari ubutegetsi bwa demokarasi urabibona mu nzego nyinshi z'ubuzima abantu baba bafite byinshi bashaka kuvuga bitagenda ariko ntawe utinyuka kubivuga ari abahohoterwa rimwe na rimwe ntibatinyuka kuvuga ko bahohotewe n'ababivuze abenshi barabizira abantu ntibagaragaza ibitekerezo byabo bya politiki ababivuze barabizira twebwe muri fdi inkingi turabizi cyane kubera ko dufite abantu bacu benshi babizize bamwe barapfa abandi baburirwa irengero igihugu rero kikirimo abantu bicwa bazira ibitekerezo byabo ni ikimenyetso rwose gikomeye cyane cy'uko nta demokarasi iri muri iki gihugu ariko u rwanda ruratora ayo matora ntabwo twayatindaho kubera yuko nk'uko twabivugaga no mu bindi bihugu binyuranye tuzi neza ko ari ibihugu nabyo ubwabyo bemera ko nta demokarasi ihari amatora ya nyirarurishwa aba ahari ariko ayo matora nubwo bavuga ko ngo abaturage ngo bamwe bajyana n'ibiseke batwaramo amajwi niba ariko nabyita ntabwo rwose ariya ntabwo ari amatora ntabwo ariyo matora twebwe nka fda twimirije imbere ntabwo ariyo matora tuzakoresha umunsi abanyarwanda bazaba baduhaye icyizere cyo kuyobora igihugu radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na kabera fideli umunyamabanga mukuru wa kabiri w'ishyaka fdu inkingi mbibutse ko fdu inkingi ari ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u rwanda kandi kugeza ubu ngubu leta y'u rwanda ikaba itarariha uburenganzira bwo gukorera mu gihugu kuri telefone turi kumwe na ejide niko se ejide uravuga uti nta demokarasi mbona niko wanditse kuri facebook y'ijwi rya amerika vewa radiyo yacu urebye nyine mu gihugu cyacu cy'u rwanda nta demokarasi mbona wenda se isesuye ku banyarwanda urebye politiki y'u rwanda ubona ko ishingiye ku ishyaka rimwe gusa esiteri andi mashyaka nyine ubona ko adakora neza nyine ntabwo aba azwi umuturage akumva ko ari esiteri gusa ugasanga rimwe na rimwe abayobozi barakandamiza abaturage bo hasi nyine ugasanga umuntu atanze igitekerezo rimwe na rimwe arabizize wowe ntabwo ufite ikibazo se ngo urabizira ibyo urimo kuvuga wowe urumva udafite ikibazo urumva udafite impungenge cyangwa ubwoba kuko urimo utanga igitekerezo cyawe impungenge ntabwo zabura ariko nyine kugenda umuntu atinya ikintu kandi ubona ko ibintu bitagenda neza nabyo ntabwo ari byiza nta demokarasi dufite pe nayo habe na gato ejide ndagushimiye kaba murakoze duhe n'ijambo valence valence we ndakumva yewe ndi kampala muri uganda ariko uri umunyarwanda ndi umunyarwanda ariko maze igihe kinini ntajyayo igitekerezo cyangwa ikibazo yewe icyo mbona cyo nagiye mu rwanda muri za bibiri na cumi na kabiri nsanga harahindutse ariko hari ibintu bimwe na bimwe ureba ugasanga mu rwanda nta demokarasi ihari hari hari ibintu bimwe ureba ugasanga mu rwanda nta demokarasi ihari kubera yuko nk'ubu ngubu iyo ujyanye ishyaka nk'ubu ishyaka ririyo amashyaka aba mu rwanda ari mu kwaha kwa rpf hari umugore zone wari yamamaze twatoreye inaha kuri ambasade y'ubugande ariko ntabwo bamwemereye gutora ni uko gusa amazina ye nakunda kwibuka ko ndegeye maze najyayo ntabwo nayibuka gusa bashyiraho bashyiraho bita ba mpayimana nawe mpayimana ngo bahiganwe na kagame kubera ko ari abantu be nyine urumva nta kuntu bari kugira ubundi umuntu hari igihe kigera akavuga ati ngewe niba nyoboye igihugu iki n'iki nshobora guharira n'abandi batoya nabo bakaba ariko se niba uri umuntu umwe imyaka igeze muri makumyabiri makumyabiri n'itanu ubwo urumva icyo gihugu cyaba kimeze gute yego valence we ndagushimiye murakoze niko fideli we uyu jide na valence baravuga ngo nta demokarasi iri mu rwanda wabiyumviye mbese nabumvise rwose kandi urumva abantu ni abantu b'abagabo ariko bavugana agahinda ukumva ko rwose iyo umuntu avuze ati ndabivuga ariko nanjye ntabwo nizeye neza umutekano wanjye nk'uwo muntu uri mu majyaruguru ibintu aba avuga uri mu gihugu ni ubutwari bukomeye cyane kandi dushima umuntu ndamushimye cyane ariko ijambo rye n'iryo mugenzi we arangirijeho birumvikana bose baragusha ku kintu kimwe bati nta demokarasi uri bugande wakomoje hati amajyambere yo rwose urayabona ngira ngo wenda mpite nkomoza no ku ijambo navuga ribabaje umuyobozi rwose wari uri ahantu kuri ndavuga perezida kagame ari kuri radiyo izwi cyane ikomeye ku isi iyo ni iyihe ndumva ari france veni katire aheruka kuvugiraho ndetse agera n'aho rwose asa agaragaza uburakari bwinshi agiriye umunyamakuru dore ko niyo mu bintu muri ubwo bwisanzure twavugaga n'abanyamakuru ntabwo borohewe yagize nkaho avuga ko banyihanganira mbivuge mu gifaransa ko uburenganzira bwa muntu butari univeriseri ni nkaho ariko yashakaga kuvuga avuga ati kuri twebwe uburenganzira bwa muntu ni ugushyira abana mu mashuri ubwo wenda ayo mashuri ntawe uyagaye turayashimye ariko n'iryo reme ry'uburezi se ni irihe ariko iyo umutegetsi w'igihugu atinyutse kuvuga ko uburenganzira bwa muntu butari atari ikintu rusange abantu bose bashobora kureberaho ashaka kuvuga ko igihugu gifite uburyo bwacyo gisobanuramo uburenganzira bwa muntu aho ngaho haba harimo ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo bashobora kuvuga ati uburenganzira bwa muntu ni ugucecekesha ku buryo bwose tubonye umuntu ushaka kuzamura ijwi ariko tukamutamika wenda uwariye ni nko kuvuga mbese ni nko n'abo benshi mu bayikorera bameze ati twamutamitse nibwo burenganzira bwa muntu ubundi ibindi ntabyihorere n'ubona ibitagenda biceceke iyo rero ntabwo ari demokarasi rwose radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ese demokarasi yigeze iba mu rwanda kuva abanyarwanda nk'uko ishyaka fdi inkengeri bivuga bemeje ko ubutegetsi ari ubw'abaturage butangwa n'abaturage bukorera abaturage ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe iyo demokarasi barayifite nibyo tuganiraho na kabera fidele umunyamabanga mukuru wa kabiri w'ishyaka fdu inkingi na louis michel turi kumwe louis michel tomasi ubu ndikamunye mu ntara y'amajyepfo umushyitsi aze kuza kunsobanurira gatoya hari ahantu yavuze ngo mu rwanda n'ubu ngubu abantu baracyafunga u rwanda rufite intara enye n'umujyi wa kigali aze kuwusobanurira mu rwanda aho bahunga ubu ngubu ko ndi mu rwanda santarari ntabwo ndimo kumva ahantu abantu barimo guhunga rwose u rwanda ni umutekano ni amahoro aze kuwusobanurira atahanahana barimo barahunga icyo ni icya mbere icya kabiri hari umuvandimwe rwose uri mu majyaruguru avugishije ukuri yerekana ko mu rwanda nta demokarasi ihari ariko se koko buriya ko kandi bateye demokarasi umuntu yavuga amagambo rwose uko ashaka urasa afite ubwoba yabivuze louis michel louis michel yabivuze nabimubajije nimba adafite impungenge arambwira ati impungenge ntizabura waba uzi ko hari impungenge zagukoraho ukabivuga reka nikomereze yego reba rwose ndababwiza ukuri tomasi ndi mu rwanda ndahera ku mpunzi zo muri congo hariya z'abanyarwanda zahungiye muri congo batinyaga gutaha bavuga ngo mu rwanda ibintu biracika ugiye mu rwanda baramwica ariko tomasi hari abantu bamaze iminsi basohotse hariya hariya hariya mu majyaruguru ni mutobo ngewe nibonane n'abantu babiri basanze hano bifata ku munwa rwose bavuga ati yewe we babonye amajyambere babonye imihanda babonye ibyo abanyarwanda bakora babonye amazi babonye imidugudu babonye iki ahubwo bati twaratakaye bari bazi ko ugeze mu rwanda barumuye gusa ariko ubundi iryo jambo demokarasi ahari njyewe ntabwo ryumva neza demokarasi hari umuvandimwe usanga ko ni uburenganzira ni ukwishyura ukizana kwa muntu hano mu rwanda burema ukuntu ibintu bimeze ubu ngubu tandukanye n'ibyahozeho yeruye michel ntamwumvise kandi ndamushimira rwose ukwisanzura avugana urumva ko avuga yisanzuye yishimye ndavuga ntiyaba n'abashakaga kuvuga ko ibintu bitagenda babonaga uburenganzira bakabivuga rwose nk'uko babivuze yisanzuye badafite ubwoba nk'uko uwo mu majyaruguru yatubwiye ati ngewe mfite impungenge ati impungenge ntizabura nawe rwose akavuga nshimye ko yivugiye ibintu byose bigenda ariko yongeraho ati ntabyera ngo de wenda ataka n'aka ntikagenda tukumva ko akavuga akishimye nk'uko yari yishimye ariko rero ndamushimira ibitekerezo bye gusa aho avuze ngo abantu ntibagihunga wenda ntabwo abantu bagihunga igihiriri nk'uko bahunze muri za mirongo icyenda na kane cyangwa ryari mu mizi ya demokarasi abantu bagakwiye buri wese gutanga ibitekerezo bye ariko ndavuga ntiyaba byashobokaga ngo nubone ko ibintu bitagenda udahuza nawe imyumvire nawe avugana ubwisanzure nk'ubwo afite urwo rwanda rwose twarwishimira kandi nirwo dushaka kubaka
uwo rero ni kabera fideli ni umunyamabanga mukuru wa kabiri wa fda inkingi ishyaka ritaremerwa n'ubutegetsi ritaremerwa n'amategeko y'u rwanda ni mu kiganiro muri isanga yagiranaga na mugenzi wacu thomas kamirindi n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mwakoze rero kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya rob makirini na fatuma karara arimasi kuri mikoro ya rewujeniya mukankusi ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika